iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni saa kumi n'imwe n'igice mu burundi no mu rwanda ndabashuhuje cyane mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi Burundi has sadly become a cautionary tale for the region about how a leader who will do anything to stay in power can undermine a decade of peace and post conflict reconciliation.
uyu ni linda thomas greenfield minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe ibya afurika ku bibera mu burundi ati uburundi bubereye ikibazo akarere kose biratangaje kubona umuntu akubita hasi imyaka icumi y'amahoro n'umudendezo kugira ngo gusa yigumire ku butegetsi ni mu kanya mu makuru amakuru mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze tomasi murakoze namwe muri ko mukurikirana radiyo y'ijwi ry'amerika aya makuru tuyahereye kuri iyo nkuru wari udushikirije aho leta zunze ubumwe za amerika yamagana perezida w'uburundi na leta yiwe kuba intandaro y'ibiriko biraba mu burundi madame linda thomas greenfield umufasha wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta z'ubumwe za amerika ashinzwe ibibazo bya afurika yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu igihe yari kabonana na komisiyo ya sena ya leta z'ubumwe za amerika iraba iby'imigenderanire na afurika ako kanama kasuzumye ibibazo by'uburundi dutege amatwi madame linda thomas greenfield
Uh, Burundi has sadly become a cautionary tale for the region about how a leader who will do anything to stay in power can undermine a decade of peace.
linda and avuga ati post-conflict birababaje kubona reconciliation." uburundi bwabaye iciro ry'umugani mu karere kose bivanye n'uko umukuru w'igihugu ariko akora ibishoboka byose kugira agume ku butegetsi ibiri ko bihungabanya amasezerano y'amahoro amaze imyaka irenga cumi ashyizwe ku mukono mu itangazo ry'ubumwe bwa afurika ryo ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icumi bwashikirije ko perezida nkuru nziza yabandanije ategura amatora atemewe na bose kandi adahurikiwemwo na bose leta y'uburundi mu myaka cumi imaze ku butegetsi ntiyabashije kugabanya ubukene mu banyagihugu ibyo byose byatumye igihugu kija mu ruhagarara kirimwo ubu linda abandanya avuga ko ingingo yiwe yo kugabanya yo kuba yo kubandanya ikiringo ca gatatu vyateye kubiri n'amasezerano yarusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano ngo yatumye intambara ihagarara kandi aba umushinge w'amahoro n'umutekano kuva amatora ngo atangura ibintu byarushirije kuyangara leta y'u Burundi irabangamira abo bose bashikirije ivyo itagomba hadasizwe inyuma n'abo mu bugambwe uri ku butegetsi ibindi mu byavuzwe ku Burundi muri iyo nama turibashikiriza mu makuru ahava akurikira dutandukire ku makuru avugwa muri tanzania aho igihugu cya tanzania ejo ku munsi wa gatatu cyahimbaje umunsi mukuru wo kwikukira kikaba cyahisemo gukora ibikorwa rusange byo gukubura amabarabara mu gishingo cyo kugira amadefire nk'uko byahora bikorwa mu myaka iheze ibyo bikorwa rusange byitabwe na perezida john magufuli hamwe n'abandi bategetsi b'ibihugu aho bahisemwo gusukura igisagara mu gutoragura umwanda ku mugwa mukuru Dar es Salaam ivyo bikorwa vyatunganijwe mu gihugu cyose Perezida John Magufuli ashize mu ngiro ivyo yemereye abanyagihugu ba Tanzania mu kwezi guheze ko agiye gukoresha amafaranga yakoreshwa mu birori vy'umunsi mukuru wo kwikukira mu bikorwa byo kwiteza guteza imbere igihugu ico ni kimwe mu vyerekana ko ariko arakurikirana ukungena amafaranga ya leta akoreshwa Perezida John Magufuli yarahagaritse ingendo z'abategetsi nka bose ahagarika amahera yakoreshwa n'abashingamateka mu gufungura ku munsi wo kugurura ibikorwa by'inama nshingamateka yarahagaritse kandi abakozi ba leta bikekwa kurya ibiturire muri etiyopiya naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rimenyesha ko igihugu cya etiyopiya kiri mu bihe bidasanzwe byo kubura imfungugwa rimenyesha ko ubukene bw'imfungurwa bushobora gutuma igihugu giterwa n'ibiza by'indwara z'urutavana ko gutyo amamiliyoni y'abanyagihugu bakahasiga ubuzima eka n'ishyirahamwe rifasha abana ryitwa save the children rirabyemeza mu kuvuga ko etiyopiya kigiye kujya mu bihe by'inzara bitigeze kubaho haraciye imyaka mirongo itanu ibyo byatumwe nuko uyu mwaka atamwimbu wabonetse bivanye n'imvura itaguye ku gihe mu gihugu cy'ubufaransa abategetsi b'ubufaransa bamenyesha ko bamenye ibiranga umuntu agira gatatu yishwe yari muri bamwe bagira uruhara mu bwicanyi bw'aba ipari mu kwezi kw'icumi na kumwe guheze uwo muntu yamuka mu gisagara cya Strasbourg mu buseruko bw'ubufaransa amatohoza yerekanye ko yagize ingendo muri siriya mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ari kumwe n'undi mugwi w'ugwaruka benshi muri abo bantu baratawe mu mvuto inyuma yaho basubiriye mu bufaransa mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane izina ry'uwo muntu ntiriramenyeshwa ku mugaragaro ariko ibinyamakuru by'ubufaransa bimenyesha ko yitwa fuwade muhamede agade akaba afise imyaka mirongo ibiri n'itatu y'amavuka hano muri leta z'ubumwe za amerika no ku isi bariyamiriza kure umwe mu baharanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu wa leta z'ubumwe za amerika donald trump wo mu mugambwe w'abarepubulike yavuze ko abayisilamu bakwiye gufungirwa ijana ku ijana kwinjira muri leta z'ubumwe za amerika abahanganye na trump bose bitandukanije baritandukanije nawe kandi baramwiyamiriza umuvugizi wo mu biro bya perezidansi ya leta z'ubumwe za amerika josh ernest ati ayo majambo arakomeretsa kandi aracokoza ubwayo arakura donald trump mu bantu bakwiye kurongora igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika umuvugizi wa minisiteri y'ingabo ya leta zunze ubumwe za amerika pentagone peter cook we abona ko amajambo ya trump ashobora gusobanura ko amerika iri mu ntambara n'idini rya isilamu kandi atari byo ati n'amajambo aho ingufu umuhari wa leta isilamiste perezida w'umugwi w'abadepite mu nama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika paul ryan nawe ati we yatangaje ko amajambo ya trump anyuranye n'ibyo umugambwe wiwe wemera mu mahanga naho minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yise trump ko ari umuntu abiba amacakubiri umuvugizi wa hsr nawe aremeza ko amajambo ya trump ashobora gutuma abantu bari mu kaga muri siriya batinya guhunga umuyobozi w'umuryango witwa islamic friendship association wo muri australia nawe aremeza ko amajambo ya tromfe ari amajambo y'umuntu w'umwihebye uko byogenda kose leta z'ubumwe za amerika ntishobora kubuza abayisilamu kwinjira mu gihugu muri siriya naho intumwa yihariye ya leta z'ubumwe za amerika ku rugamba ivuga yuko uburusiya atacu buri ko burafasha mu bitero
ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abaturage bazajya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye mu cyumweru gitaha ariko hari bamwe bagaragaza ubumenyi buke cyane ku by'iryo tora babibwiye umunyamakuru wacu eric bagira ubusa mu kiganiro ejo yakuye mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa kigali kamarampaka ni ubumwe bw'abanyarwanda bishyize hamwe kugira ngo bateze igihugu imbere akenshi nk'ibintu biba bije nk'uko umuturage ahita abyemera kuko ntabwo wabihakana nk'ubu ngeni ntajya gutora ubundi abandi bazajyayo batore
ntabwo wajya gutora ibyo utazi
oya urabona nk'ubu ngubu niba bavuga ati ni uguhindura itegeko nshinga ibyo byo guhindura itegeko nshinga njye ntabyo mba nzi ni ukumva nyine ngo ukurihindura mbega gusa njye nta kindi kintu ngewe mbiziho kamarampaka nzi ni iyo guhera ku ku bwa kayibanda nibyo nzi kuri njyewe icyo mbivuze hose ni uko mbona ndaho nta kibazo mfite kamarampaka ni amatora nyine uyu kamarampaka tuyi twayitangiye kuyiga muri za mirongo itanu n'icyenda kamarampaka ni amatora ni ukumara impaka nyine urabyumva kamarampaka yavugaga gutora nta gahato nta gitugu bikaba ari ibintu byo muri demokarasi ugatora uwo ushaka ntawe ugukizaho agahato nibyo twumvaga rero bavuga ngo byose ngo byamazwe n'amatora aba ari byo bise kamarampaka kamarampaka nyine ni itora risesuye buri muturage wese yibonamo rigamije kugira ngo buri muturage wese asobanukirwe neza icyo agomba gukorera igihugu cye iyo kamarampaka ntabwo bari nta nama n'imwe nari bwajyemo numve bari kuyisobanura ubwo nyine bazabanza bansobanurire mbone kuyitora nzabanza njye mu nama numve bayinsobanurire ntabwo intanga twe bari babidusobanurira cyane niyo mpamvu ubwo nibayidusobanurira nibwo tuzahita tumenya icyo tugiye gutorera itegeko nshinga icyo ari cyo kamarampaka kamarampaka rya ni ikiranga demokarasi gukorera mu bwisanzure ariko iyo kamarampaka wenda nibayikore da noneho rero nibamara kuyikora iyo amatora bavuga ngo igihe cyageze ngo cumi na karindwi tugiye gutora kagame turamutora se ubundi yari yagiye biko noneho ahubwo amafaranga bayatanga bajya gutora abaturage ni ukonona amafaranga kuko ariho harasigana nandese nanone hagaragara uwo basigana tubone ukuntu twajya mu matora nabo nibo badasigana nagumeho amafaranga yacu rwose barimo barayapfusha ubusa ngo bagiye kujya mu matora batora ndetse ntabwo ari ngombwa rwose ishaka ntiyabaho kuko ko twiteguye kuritora n'ubundi icyo twiyemeje ko aricyo tugomba kuzakora ishaka yabaho cyangwa ntinabeho ntacyo mbega ntacyo bivuze iyo bavuze kamarampaka wumva iki ntacyo numva rwose ntabyo nzi none ubwo uzatora tutabizi kamarampaka kagashwe ko bizagenda ntabyo nzi ibyo bintu rwose njye ntabyo nzi ntabwo ufite imyaka ingahe mfite mirongo itatu muri iyo kamarampaka ntabwo amatora ari itegeko iyo bibaye ko buri muntu wese atora nanone biba ari itora ry'igitugu ntabwo aba dukoreye muri demokarasi bisa naho hari aho bibase byarahoze mu gika cyatambutse babaga bafite ibara ry'umweru n'iry'ikijuju bakavuga ngo nutora ikijuju ngo uraba wishe amatora icyo gihe rero ntabwo ibyo riba ritora nyirizina riba ripfuye ipari mu bufaransa inama mpuzamahanga ya makumyabiri n'imwe ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe iracyakomeza ejo hasohotse umushinga w'amasezerano wa kabiri werekana aho amasezerano ya burundu ageze ategurwa integuro idashimije na gato amashyirahamwe yigenga umunyamakuru wacu diane ninahazwe aracyakurikirana iyo nama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe y'ipari
ni abari mu mashyirahamwe yigenga bariko berekana bamenyesha yuko iyo nteguro nshasha y'amasezerano ikirimo utunenge ahanini utunenge bayitora duhagaze ku mpari zikiri hagati y'ibihugu vya rutura mu butunzi bitarumvikana ingene hoshigwaho ikigega kigamije gufasha ibihugu bikenye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'urugero ivyuka birungikwa mu kirere vyogabanywako laurent fabius arongoye ino nama akongera akaba n'umushikiranganji w'ubufaransa arashima intambwe ino nteguro nshasha y'amasezerano yavuye ku mpapuro mirongo ine na zitatu ikaja kuri mirongo ibiri n'icenda igeze ko ariko ngo igikorwa co kumvikanisha impande zose kiracahari twagize aho duhuriza ku kibazo cyo gukarihirizanya ubwenge kugira ngo habe uguhangana no kugabanura ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe hisunzwe ico ibihugu bitandukanye biba bikeneye ikibazo cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ariko tuzobandanya tuciga kuko ivyo gushumbusha ibihugu bihura n'ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubu bikirimwo impari ahandi twateye intambwe ni ku kibazo c'ingene amashamba yokingigwa cane novuga ko ino ntegura y'amasezerano atatu nenge twinshi ifise ariko naho biri uko hari ibibazo byinshi vya politiki bigiteye ikibazo muri ivyo bibazo bisi vya politiki bigiteye ingorane harimo kandi ukutumvikana ku rugero ivyuka vyogabanywako kugira ngo isi ireke gushuha cane uruhande rumwe rumona ko ivyuka vyogabanywa ku rugero ubushuhe butorenga amadogere celsius abiri mu gihe urundi ruhande rurimwo ahanini abanyafurika basaba ingingo yotuma ubushuhe butarenga amadogere celsius rimwe n'igice kimwe augustin jamashi ni umwe mu baharanira amateka y'ibidukikije ku rwego rwa afurika kutarenza kuri dogere selisiyusi imwe n'ibice bitanu nico gikuru kuri afurika kuko abahinga bavuga ko ku bushuhe buba bwibonekeza muri rusangi afurika ishuha inshuro hafi zibiri ku bushuhe buba buhasanzwe ni ukuvuga ko bakaramuka basezeranye ko bazogabanura ubushuhe ntiburenge kuri kabiri muri afurika tuzoba mu myaka iri imbere tugeze kuri dogere selisiyusi hafi zine mwumva twabishobora C'est une situation, on ne peut même pas vivre. On ne peut pas survivre ça.
twaragerageje kurondera abategetsi b'u rwanda bari muri ino nama kuva mu ntango yayo kugira ngo tubabaze icyo biteze kuri ano masezerano arindiranye ugishika na cyane cyane muri afurika ariko turabakena naho biri uko uramutswa ubushikiranganji buraba iby'ubutaka mu gihugu cy'u rwanda dr vincent biruta yabwiye abashikiranganji bagenzi biwe kuri uno wa mbere ko amasezerano yoboneka ngaho i Paris yoba ari amasezerano adakumira iterambere kandi ntanabangamira ibidukikije To meet the expectations of our citizens, Rwanda must continue to grow its economy.
kugira dukore icyo abanyagihugu bacu batwiteze ko u rwanda rutegerezwa kubandanya ruteza imbere ubutunzi bwabwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ntibisigura kureka kwiteza imbere ni ukuraba ko iryo terambere riba rirama ku neza y'abariko bararuka u rwanda rusaba amasezerano atuma ubushuhe butaduga kuri dogere selisiyusi ingana na rimwe n'ibice bitanu ico kitigiri si gitigiri gusa ahubwo harimo no kwerekana ingene dushaka kwirinda kugabanura ingaruka mbi ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe iyo urugendo ari rurerure hama hariho impamvu y'ukwizera twese hamwe tuzoshika aho dushaka kugera While there is a long way to go, there is every reason for optimism. Together, we can get there.
byitezwe ko kugera ku wa gatanu hoba habonetse amasezerano yumvikanye ko na bose yerekana ahanini uruhara rwa bamwe n'abandi mu kugabanya ihindagurika ry'ibihe no gushobora guhangana naryo ipari mu bufaransa diane ninahazwe ijwi rya amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeje amakuru twabateguriye abana b'abarundi bahunganye n'ababyeyi babo muri uganda n'ubwo bafite ingorane zijyana n'ubuhungiro zidashobora kubura bagerageza kubaho nk'abandi by'umwihariko muri izi mpera z'umwaka tabita mukamusoni ari i kampara muri uganda
aho ni ku biro by'ishyirahamwe interred ryakira impunzi rikongera rikabafasha mu bintu bitandukanye mu mujyi wa kampala mu gihugu cy'ubuganda abana benshi bariko baratamba abandi bakoma amashi abandi barorera ibyo birori bifise intumbero yo kunezereza abana kubafasha kwibagira ubuzima bwo mu buhungiro kuri bo ni iteka ntangere kandi bashoboye kumenyana n'abandi bana keisha ngaha muri ni hehe kabuzi mwaje kugira iki taje mu munsi mukuru w'abana munsi mukuru witwa ngo iki noweli Mm. uyu munsi none wiyumva gute wewe neza ndaryohewe uryohewe kubera iki ko nabonye abandi bana asa neza pe noweli umunsi mwa- mwa- mwaje umunsi mukuru uyu munsi mukuru ni wiki ni nde utunganije wa krisimasi umunsi mukuru wa krisimasi Ah, umunsi mukuru wa christmas ni ukuvuga umunsi mukuru wa noel eh?
naryohewe kubona turi kumwe n'abandi bana batugaburiye batunezereza gute
bamwe batambye we ntiwatamba
natambye watambye iki kirundi bari kumwe n'abavyeyi babo bakuru babo ugwaruka abana bato bose bari bakoranye ngaho hari abagenzi jean vainqueur umwana w'umurundi yahungiye mu gihugu c'ubuganda afise imyaka cumi n'itanu kandi niwe yatunganije iyo noweli y'abana b'impunzi Umu- umunsi mukuru bawushyizeho nko kugirira kirisimasi abana kugira ba- bagirire noweli baryoherwe bakaba bawugiriye impunzi zose ziri muri uganda cyane cyane ziri muri muri muri kampala jewe aho byatanguriye twari mu nama barabona ko hari igihe ikintu nshobora kuba nshobora gutegura gutegura urubanza umunsi mukuru w'abana nanjye ndababwira ati nta ngorane barambwira ati we hanga ibyo ibyo ubona uhamagara izindi mpunzi ziri muri kampala baze baze muri kuri uwo munsi mukuru nciye ku matelefone ndaronka ama- bamwe ndaronka amatelefone abandi ndaronka ama- aho baba ndabashika ko ndababwira ati hari umunsi w'abana umunsi mukuru wa noweli interedi yabateguriye vainqueur avuga ko gutegura uwo munsi mukuru byamutumye nawe abona ubushobozi afise mu gutunganya ibikorwa mwene ivyo kandi n'agateka kuri we Nku- nk'uwabiteguye abana baramenye ndarusha abagenzi kandi biratwigisha yuko nejo baguhaye ikintu ushobora gukora ushobora kugikora nka wowe nubwo uri umwana hari abagenzi avuga ko n'abana bashoboye ariko abana amajana atandatu bari aho nta buzima bwiza bafise hari benshi muri bo batiga venker asaba ababishoboye kwitaho abana b'impunzi kuko ubuzima bwo mu buhungiro ntibworoshe kandi muri abo bana niho hari kazoza umwe mu bavyeyi bari aho avuga ko ari akanyamuneza ku bavyeyi kuko byafashije abana kuja mu bandi na cane cane ko aha mu buhungiro kampala abana benshi batiga Bon, je nabyakiriye neza kuko nk'igihe tumaze ngaha turi mu nzi abana basa n'abugaraniwe mu nzu bamenyereye kuja ku mashuri akaba ata mashuri bariko barajako uyu munsi rero kari nk'akaryo keza k'umwana kugira asohoke abone n'abandi bana abone ubuzima butandukanye bwo hanze yo muhira cyane cyane turasaba ko ababijejwe bogira uko bashoboye abana bacu ubu baricaye ntibariko bariga twebwe nk'abantu turi ngaho i kampala biranatubabaza cyane iyo bariko baravuga izindi mpunzi zo muri tanzania zo mu rwanda ariko impunzi ziri ngaho i kampala ntizivugwe ukamenga nta mpunzi zibaho kandi novuga ko kiri mu bihugu vya mbere bifise impunzi nyinshi z'abarundi nyinshi cyane mu ishyirahamwe interred nabo nyine bavuga ko abana baryohewe cyane ati abana kuba bahuye ni ikintu cyiza cyane byatumye bibagirwa gato ibibazo byo mu buhungiro ati bafunguye batamvye kandi baranezerewe kuko bashoboye kubonana n'abandi carol avuga ko uyu munsi mukuru wateguwe n'abana bonyine ubwabo ari naco gituma wagenze neza We have left the children to participate. The children have organized the venue.
muri uwo munsi mukuru wo guhimbariza noweli abana b'impunzi ziba mu gisagara ca kampala hari haje abana bava mu burundi mu rwanda kongo somaliya uganda sudani etiyopiya n'abandi mu kuyaga abatunganije ico gikorwa bahisemo gukoresha igiswahili n'icongereza gike kuko abari ngaho bose badahuriza ku rurimi rumwe kampala mu gihugu c'ubuganda tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ijwi rya amerika noneho ikiganiro cy'amagara y'abantu cyangwa se ikiganiro cy'ubuzima uyu munsi turakigezwaho na oriyana itanga ishaka ni ku ndwara ya gisukari cyangwa diyabete ibisobanuro na muganga frederico nsabiyumva wigisha muri kaminuza y'u Burundi mu ishami ry'ubuvuzi akaba kandi ayobora ikigo cyiyemeje kurwanya indwara ya diyabete mu burundi indwara ya diyabete ariyo bita mu kirundi indwara y'igisukari ni indwara eh, bitumwa n'uko isukari aba ari nyinshi mu maraso y'umuntu umurwayi ayirwaye ikaba ari nyinshi kubera igituma urwagasha rwiwe rutaba rugishobora gukora neza urwagasha ni ikintu bita mu gifaransa pancreas iyo pancreas idufasha gucungera urugero rw'isukari mu maraso yacu mu kurungika inkabuzo bita insuline iyo insuline yadufitiye akamaro rwose niyo ituma d- icungera urugero rw'isukari umuntu aragenda bakamufata amaraso iyo rero isukari irenge iri hejuru y'ibiharuro ndwi ni ukuvuga buri wese yaciye itubwira iti murafata ko uwo ari umurwayi Eh, ubwoko bwa diyabete umu- umurwayi ntazohava agira ati indwara ngwaye ngwaye cyo kimwe niya mwene wacu ko afata ibinini reka nanjye mfate ibinini uwundi nawe ati afata urushinge ndashobora gufata urushinge indwara za diyabete ziri ubwoko kwinshi mugabo bukuru bukuru tugira tubabwire hari ubwoko bwa mbere ubwoko bwa mbere ni ubwoko bwa diyabete bujanye n'uko yanka rwa rwagasha rw'umuntu rutagikora insuline na nkeya mu gifaransa babyita diyabete do type 1 canke diyabete insulino depanda ni ukuvuga yuko umurwayi azovugwa n'uko bamuteye insuline bikunda gukarira cyane cyane bajya abantu bakiri batoyi batarashikana imyaka mirongo ibiri n'itanu umubiri wabo uba ubuze insuline nta insuline na nkeyi bakora cyangwa bakora insuline idakwiye kugira icungere ya sukari mu mubiri nicyo gituma baba bafise isukari ari nyinshi mu maraso yabo ubwoko bwa kabiri rero buhagaze yuko urwagasha ruba rukora insuline mugabo ntibikwiye kugira icungere ya sukari mu mubiri wacu abo rero nabo nyine ni abantu bagwiriye nibajya bita diyabete do tipe de ou diyabete none surino depanda ni ukuvuga nk'abo kugira tubavure hari aho tubandikira ibinini byonyine bigashobora kugarukana ku murongo ya sukari yabo ubwoko bwa gatatu ni ubwoko bw'indwara y'igisukari bukunda gufata ababyeyi bafise inda ni ukuvuga rero yuko imbanyi iri mu bituma umuntu ashobora kurwara diyabete ubwoko bwa kane buri bwoko bugwiriye biva ku ndwara tuvuge twobushira muri muri aba bagwaye urwagasha nk'urwagasha rukaba rwarwaye ibibyimbe bikava nk'ibintu byo gufata imiti ibyo byose ni ibintu byinshi bituma diyabete ziri ubwoko bwinshi twavuga yuko umurwayi harera mu ncamake ntazohava agira ati diyabete mvise nicyo kimwe nyamwene wacu murakoze cyane rwose kuri izo nsiguro byerekeye icyo umuntu yokora muze kuduha nk'ibintu bikomeye bya mbere bantu bakwiye gukora kugira ngo birinde iyi ndwara ubwa mbere tuvuge ibintu byo gukinga diyabete ku bantu bataragwara naho nyine duca tufata imigwi ibiri hari nk'ibintu bituma biva ku ku maraso y'abantu ni ukuvuga mu muryango hariho uwarwaye diyabete arashobora kuboneka uwundi cyane cyane nk'umubyeyi aba afise a- ku bice bibiri ku ijana ashobora kubyara umwana arwaye diyabete iyo nyina yari ayigwaye iyo ari se yari ayigwaye naho arwaye diyabete hariho ibituma bishika bine hagati ya bine na bitanu ku ijana bituma aronka umwana arwaye indwara y'igisukari ibi rero urumva ntako twubyikingira icyo twashobora kwikingira muri abo bantu bata- batararwara indwara y'igisukari ni bimwe rero byo guhindura aho tubaye ubwa mbere twotegerezwa gufungura neza ni ukubwira turwanye za ndwara ziva mu gufungura nabi twogwanya eh, ibyo bintu by'ububyibuhe bwa cyane umuntu yo kwinonora imitsi mu kwinonora imitsi bituma turwanya indwara nyinshi zi- zi- ziva ku bwicarire ni ukuvuga harimo diyabete harimo hypertension n'ibindi hanyuma ni ukugabanya ibintu bishobora konona umubiri wacu aho nuvuga rero nk'ibintu byo kunywa inzoga inzoga nyinshi niko karorero umuntu yofatira ko kaboneka abantu bamaze kurwara indwara y'igisukari diyabete ni indwara ngendanwa kandi idakira ni ukuvuga yuko ni indwara umuntu bibana ubuzima bwiwe ni ukugerageza tugafasha umurwayi akumva yuko azokwama afata imiti iminsi yose ni kuri izo diyabete zose zitatu wasiguye zitatu zine wasiguye zose hariho ijya wasiguye y'abakenyezi bibungenze yoyo irakira bamaze kwibaruka murakoze neza cyane kandi turumva ko mwadukurikiye cyane Eh, ku- tu- kuri iyi diyabete y'ababye- y'ababyeyi baba bibungenze icyo two ku- dusubira inyuma gatoya ni ukuvuga tuvuga umuntu yasamye inda ataragwaye indwara y'igisukari akaba ari indwara y'igisukari imufashe afise imbanyi ni ukuvuga yuko kazoza k'uwo mubyeyi ni ukuvuga yibarutse iyo diyabete yari ayihera mugabo hari n'aho ashobora kwibaruka iyo diyabete ntidopfe iheze a- akonsa umwana tumu- turi ko turamuvura urumva ku bamaze ku- ku bundi bwoko twavuze dukuyemo ibi- ibi- iyi ndwara y'igisukari y'abakenyezi umu- kugira tu- tubavure neza hari ukuntu tubahimiriza mu bintu ingene boshobora gufungura ubwa kabiri turabahimiriza mu gufata neza imiti kandi tukabakurikirana kubwira tura- eh, kubwira iyo miti ishobore kugumiza ku rugero ru- ru- ruri hagati na hagati ya ndwara yabo ubwa gatatu turabahimiriza mu kugu- mu kugira- mu kunonora imitsi bimwe bita ku- mu kugira ikarashishi activite physique eka mbere tukanabigisha ingene boshobora kubana n'iyo ndwara y'igisukari ni uku- ni ukwama bagwanya basuzuma neza ibirenge byabo barabe neza ntibabwire bimwe by'intuze kurwara indwara z'imigera bimwe bita resinfection notama resinfection urinaire hari nk'iyo n'ibindi tubigisha kugira bagwanye ikinure cyinshi mu mubiri bimwe bita cholesterol n'ibyo abantu bazi hanyuma tukabigisha no kureka ku- kunywa itabi kuko eh, rirashobora konona imihe- imiheha
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi amakuru ataha ni mu isaha saa moya ku isaha yo mu burundi no mu rwanda ndabashimiye cyane mukomeze munogerwe n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
This program has come to you from the Vo-
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
ku kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe ku kibondo ni ihangiro nyamukuru mu bihugu byose byo ku isi ku bw'ibyo oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi ryasabye amareta harimo n'u Burundi kongera urucanco rushasha ruyikinga mu kirangaminsi c'izihabwa abana ukumenya ivyiyumviro by'abanyagihugu n'abaganga imbere y'itanguzwa ry'urucanco rushasha ni kimwe mu vyemeza ko rushobora guhurumbirwa cane ivyo rero vyoca mu mahimiriza hamwe no gushiraho uburyo bwizigiwe bwo guhanahana inkuru ku banyagihugu abo nabo bibafasha kudatwarwa nyabahururu n'amajambo avuga n'ab'urucanco nk'uko ishiramwe oms ribandanya ribimenyesha ingaruka zimwe zimwe zirashobora kwibonekeza ku magara y'umwana aronse urucanco rushasha rwo gukinga ubukangwe aha twovuga nko kuguma arira hamwe n'ubushuhe harimo no kubyimba aho yarutewe nk'uko bivugwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu naho biri uko unicef ivuga ko mu gihe umubyeyi abonye mwene ibyo bimenyetso bitomutera ubwoba kuko bihera ahawe umuti ugabanya ububabare nka parasetamore muri rusangi itanguzwa ry'urucanco rushasha ryategerezwa kwisunga uko imibereho y'abantu yifashe mu burere baherereyemwo aho twovuga nk'ibibazo bihanze amareta ari nabyo bifasha kumenya uburyo bukenewe kugira ngo ico gikorwa kiranguke neza nk'uko bihanurwa na oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi mukamenya ko amashirahamwe nka gavi alliance unicef oms n'umugambi mpuzamakungu wo kurandurana n'imizi ingwara y'ubukangwe imf yagiye hamwe mu gutanga uburyo kugira amareta arushirize kurandurana n'imizi iyo ngwara tumenyeshe ko inama mpuzamakungu ku vy'amagara y'abantu yemeje ishigwa ku rutonde ry'urwo rucanco rushasha muri rusama umwaka wa 2013 igihugu ca nepal nico carutanze ubwa mbere mu gukingira ibibondo vyago itariki 18 nyakanga mu mwaka wa 2014 nk'uko umugambi ukurikirana ibijanye n'incanco gavi ubimenyesha nk'uko muriko muravyumva mu kiganiro kiracuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe kuri mikro muri kumwe na jewe inamahoro Raissa Liliane mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina umviriza ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri zone ya kinama muri komine ya ntahangwa kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokorwa kugira ababyeyi batahure gusumba ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe ruganira na mugenzanje alain ive irankunda abantu bose bobyitabira kuko nta muntu ashobora kugaya ikintu atazi icyo kivamo nk'umugabo abonye umugore we wari sindabinezo ashoboye kumuhimiriza kubera umwana we bamukingiye turakeneye ko natwe muza muratwigisha kugira ngo natwe ntibizotugore nitwagera muri ibyo bigero nabo bagezemo abaremesha akiyago bakaba benshi bakwiragira mu mitumba yose bakabyigisha ababyeyi batabizi hagiye bari abantu benshi ku masoko mu ishengero abapasiteri bakabicishamo ababyeyi bakabyumva kuko hariyo ababipinga bavuga ko ari bya satani nuko bokwirukira kwa muganga gufata urwo rucanco kandi bagakurikiza n'amategeko ya muganga uko bikwiriye uko yababwiye
inyigisho abavyeyi bahabwa n'abavuzi ziratuma batahura atakangonongono basigaranye ku bijanye n'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe inkuru dukura mu gihugu ca Maroc zimenyesha ko inyifato nk'iyo y'abavuzi yatumye abavyeyi baho bahurumbira urwo rucanco UNICEF ishami rya ONU ryitaho ineza y'ibibondo ku isi ryemeza ko mu gihe umwana wese akwije amezi atatu n'igice aruronkejwe atazoba akigize ubumuga ico twomenya ataronkejwe urwo rucanco ashobora guhura n'ingaruka z'ingwara y'ubukangwe naho yoba amaze kugera mu bigero ku bw'ivyo abavyeyi bakwiye gufata nka nkama ikirangaminsi c'incanco z'ikibondo ciwe nk'uko bihanurwa n'umugambi ujejwe incanco mu burundi pev mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida reka duhe ijambo mugenzanje alain ivirankunda aduha inkuru yadutohoreje ku bijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe mu makomine atandukanye y'igisagara ca bujumbura ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukingira ibibondo ingwara y'ubukangwe abavyeyi baragitabiriye nk'uko twavyiboneye mu mazone ya kinama buyenzi na kamenge baryakiriye neza ukwirinda ibihuha kuri mu vyatumye bagwitabira ange nduwimana umuvyeyi w'abana batatu aba muri zone kinama kartier muramvya atwiganira ko atakurikije amabwire y'uko umwana adahwa mu gihe arutewe uruhara rw'abagabo ni intangere mu guhimiriza abakenyezi babo kudata isango ryo gutwara ibibondo kuronswa urucanco rushasha rw'ubukangwe akarorero ni diomedi bumwe afise imvyaro zitatu aba muri muri kartie bubanza yo muri zone kinama yemeza ko ari we yibukije uwo bubakanye kunyarukana ikibondo ku ivuriro amahimiriza yo gusanga abanyagihugu mu mihana ni ingirakamaro mu kubahura abavyeyi gucancisha abana babo anosiate manirambona ni umwe mu bavyeyi twaganiriye je natahukiwe kubera nka kera kera basi dufate nko mu misi yahera nta bintu byinshi byari bihari byo kuza barigisha ku mi- ku makaritsiye naho biruko hariho abavyeyi bavuga ko inyigisho z'urucanco rushasha rw'urushinge zitabanyuze bikwiye maria diane manirambona abivuga afatiye ko aho aherereye muri mirango ya kabiri ya zone kamenge bahawe inyigisho umunsi umwe ishaka ryoranga abavyeyi mu kwijukira kumenya ibijanye n'ubwo rucanco albert bigirimana arongoye ivuriro rya leta ryo mu kamenge abahanura ko uwutararutegera yonyarukira ku ivuriro rimwegereye agasaba impanuro zihagije kaba nkako buri mu gitondo inyigisho ntungamagara zitangwa ibijanye n'icanco ntibisigara inyuma gushika ubu haracariho abavyeyi bavuga ko batazi icari co urucanco rushasha rukinga ubukangwe tumvirize uyu muvyeyi antoinette ndayirorere oya je ntabwo nari bwumve ni ubwa mbere ugwumva yego no kuwa mbere nari ndabwumvise kubera sinari bwaze ngo ndabyumve muri ino minsi hano kwa muganga tumenyeshe ko urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe rutangwa biciye mu rushinge rutaje rusubirira urwamama rwahahora mu mugambi w'igihugu uraba ivy'incanco mu burundi peve bamenyesha ko izo canco uko ari zibiri umwana zironswa icarimwe ivyo bikazotuma umubiri w'umwana ugira ubukomezi budasanzwe bwo kurwanya ubukangwe nk'uko indongozi z'uyo mugambi peve zibandanya zibimenyesha inyifato zimwe zimwe zirakenewe mu kongerereza inguvu mu bijanye no gukinga ingwara y'ubukangwe aha twovuga nko konsa umwana neza gushika ku mezi atandatu hamwe no kugira isuku rikwiye nko gukaraba n'isabuni imbere yo kumugaburira ku ruhande rw'abavyeyi bamaze gucandagisha abana ni vyiza ko uwo ruteye ingaruka yonyarukira ku ivuriro albert bigirimana arongoye ivuriro rito rya kamenge atera akama avuga ati akamo nobatera ku bijanye n'urucanco rw'ubukangwe nta kibazo na kimwe urucanco rushobora kubatera naho ari urushinge abana bararira umwanya muto hanyuma abaje gutwitura tubahereze inkuru inyigisho zahawe abaganga n'abaforoma zarabafashije gutahukirwa inyifato zijanye n'itangwa ry'urucanco rushasha rukingira abana ingwara y'ubukangwe albert Bigirimana Bigirimana arongoye ivuriro rito rya leta rya Kamenge avuga ko zabafashije kwishura ku makenga abavyeyi bafise ku bijanye n'ubwo rucanco naho biruko icifuzo c'abaforoma batandukanye twaganiriye nuko inyigisho zijanye n'icanco zohozwako ishigwa ku rutonde ry'ubwo rucanco rirashimisha abavyeyi Sylvane Sibomana afise abana babiri aba muri zone Kamenge aratuyagira ni rwiza urumva ko rwaje gukuraho indwara kugira umwana akure yamerewe neza tumenyeshe ko urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe umwana rutegwa agiye guhabwa izo yategerezwa kuronka ku mezi atatu n'igice
gushika uno munsi urucanco rw'amama nirwo rwonyene rwahora rukoreshwa mu burundi mu gukinga ubukangwe tumenyeshe ko umwana amaze kumugazwa n'ubukangwe adashobora kuvugwa ngo akire n'aho yokwitura abaganga nk'uko umugambi ujejwe incanco mu burundi pev mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bivuga naho biri uko ikibondo gifise ibimenyetso vy'ingwara y'ubukangwe conyarukanwa kwa muganga kugira asuzumwe nk'uko ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms rihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe umviriza ikiyago twagiranye n'icegera c'urongoye umugambi w'igihugu ujejwe incanco mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muganga isaac matene aganira na mugenzanje alain ive irankunda muganga Isaac Matene ndabaramukije amahoro hariho abavyeyi bavuga yuko inyigisho z'urwo rucanco zitabashikira bikwiye mukivuga kwiki birashoboka ko urabona n'urucanco dutanguje turatunganya inyigisho ubwa mbere tukaziha abaganga bajejwe uburere bw'ubuvuzi ubugira kabiri tukaziha abaganga bajejwe amavuriro mato mato ikindi tuca tubandanya nk'ubuca dutangura gukurikirana kugira ngo turabe ko ibyo twabigishije ko barimo barabishira mu ngiro kugira ngo turabe urwo rucanco ko rurimo ratangwa nk'uko byategekanijwe abavyeyi bamwe bamwe baravuga yuko urwo rucanco rutera ingaruka abo mubaha umuco wuhe kuri ico kibazo ni ukuri twagiye tubahumurize kuko urwo rucanco vpi rushitse mu burundi rwarashitse no mu bindi bihugu hari n'igihe bishika ugasanga ni ibihuha mugabo turavyizeye nk'uko ari urucanco rumaze kuja mu bihugu vyinshi nta ngaruka mbi rufise ku mwana uyu canke uriya mbega ni kuki mwatevye kuzana urwo rucanco rushasha novuga yuko tutatevye cyane bibiri na cumi n'umunani indwara izoba yamaze gusezererwa ku isi iyo rero oms igiye hamwe n'abandi bakavuga ati dutanguze iki na twebwe twaciye tuja hamwe turaja muri uwo mugambi ni ikintu cyo kwishimira ko iyo ducanje mu burundi bikamera neza n'abari iruhande yacu nabo nyene biraborohera kuko ntawe twanduza nk'uko nawe twe atanuwe twanduze muganga Isahaki Matene ndabakenguruki Eh, murakoze namwe
arakoze alain ive irankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira amate gato mu kumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara twibutsa bariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa insiguro muganga anita munyana turi kumwe kugira abishure tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
mbega urwo rucanco kugira baruhereza abana birasaba yuko aza yafunguye n'aho aza yafunguye ntibibuza yuko urwo rucanco aruronka mbaza ndakwishura
none iyo umubyeyi adakurikira izo ncanco akaba yaramucandagije kugeza kuri ayo mezi icenda mu nyuma hari inkurikizi ca arinze ashika ku mezi icenda yaragiye ku mavuriro nta nkinka yuko rwa rucanco rw'ubukango rugize na mama aba yaruronse gushika kuri uyu munota mbaza ndakwishura
ingwara ubu uye ni nyinshi none urwo rucanco ruzoshobora uru rushinge rushasha rw'ubukangwa ruzokingira ingwara y'ubukangwe ni ukubitahura neza ariko no kumenya yuko za ntonde zose z'incanco umwana azishishikara kandi umuvyeyi akitwararika yuko izo ncanco azironse ni intango yo gukingira amagara y'umwana wawe ubu no muri kazoza kiwe
turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
none kubera iki baguma babihimiriza cane utagiye hari ikibazo na kimwe kibamwo ikibazo coco nicobura umwana adakingiwe ni umwana uba wishe amagara yiwe barinze babikora nuko baba babonye yuko iyo ngwara naka canke naka ishobora kuba ikibazo mu gihugu cose rero bavyeyi mwitwararike incanco kuko nizo kazoza k'amagara meza y'abana banyu kuko umwana ameze neza n'umuryango umera neza mbaza ndakwishura
n'ubwo rucanco rushasha rw'ubukangwe bararuha umwana arenze umwaka umwe oya umwana arenze umwaka umwe ntaronse urwo rucanco kuko aba yaronse za zindi zine za mbere zigizwe na mama ariko baramutse bikenewe ubushikiranganje bakabona yuko ari nkenegwa bazoheza bahimirize hama abavyeyi mwese mu bwitabe kuko ni ku neza y'ibibondo vyanyu mbaza ndakwishura
mbega none urwo rucanco baruha abana bafise imyaka ingahe gushika kuri ingahe barutanga ku mezi atatu n'igice ariko bariko baritegura yuko mu myaka iri imbere urwo rucanco rw'ubukanga rugizwe na mama ruheza rukava mu nzira bagakoresha urucanco rw'inshinge gusa
n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
urwo rushinge rw'ubukangwe ruzodushikira ryari ngaha ega urwo rushinge rwarabashikiriye itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa cumi na rimwe umufasoni w'umukuru w'igihugu yagiye gutanguza icese urwo rucanco rw'ubukangwe rugize n'urushinge mu ntara ya muramvya muri komine ya kiganda rero nta nkeka yuko ubu mu mavuriro atandukanye urwo rushinge rwaramaze gushika kandi abana b'amezi atatu n'inusu baruronswa ukuri kwamye mbaza ndakwishura
urwo rushinge barabemeje ruzoba ryari ubukangwe ruzoba ryari nta ngaruka bizotera ubwatsi umuntu umwana ashobora gushuha iki oya ariko no kumenya hajya rwatewe umwana arashobora kugira akavyimba rero abavyeyi ntimugakore ko ngo mugomba kukanyiganyiza mukazimagize mukareke ko nyene kariheza buhoro buhoro hama n'ikindi ni ukumenya ko mu minsi ya mbere umwana atonekera iyo tako mbaza ndakwishura
urwo rucanco rwotera inzara gute je nibaza kutotera inzara umwana oya urwo rucanco rushasha nta nzara rutera rutera ububabare ahubwo kuko ni urushinge batera mu ruhu bagacumita umwana umwana akababara cane
arakoze muganga muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza akaririmbo inshuti n'amagara duhe ijambo abanywanyi bacu eric abaha ni bujumbura yatwandikiye avuga ati ko jewe mfise ibimeme ku birenge kandi ntakunda guhonyoza ibirenge mu mazi byoba biterwa n'iki muganga anita munyana twishurira uno munywanyi wacu Eric erega ibimeme ntibiterwa nuko wiriza ibirenge mu mazi ni ukumenya yuko ibimeme biterwa n'udukoko tutabona n'amaso yacu bitwa des champignons dermatophytes kenshi ugasanga utwo dukoko umuntu atwandura hajya agiye muri pisine muri sona canke ugiye koga kuko turitembereza muri ivyo birere cane cane hama rero n'ikindi ni nk'iyo wirirwa wambaye ibirato bishushe cane gose ugasanga umubiri wawe ntuhema bikwiriye n'aya mashesheti ugasanga rero kaka champignon urakagendana muri wewe bigatuma ari ikibanza kibereye kugira ishobore gukura nayo nyene rero nico gituma abantu bakunda kwambara ibirato vyugaye babasaba kwitwararika kugira isuku ari iby'ibirato ari amashesheti eka no ku maguru koga kabiri ku munsi bishobotse
umunywanyi agira kabiri ni kote w'igiharo mu ntara ya rutana abaza muganga ati jewe inyama yo mu itako inyuma iritunatuna nkababara cane nk'iminota itanu none ngwaye iki muganga anita munyana twishurire prote nawe prote mu kirimi c'igifaransa bavyita amakamp kandi ategwa na vyinshi urashobora kuba wahora winonora imitsi hama ukamara iminsi wabihagaritse uwo munsi usubira uriko uratangura kumva bikwegakwega muri iyo nyama canke ugasanga urafukamye uriko urakora ikintu wahaguruka ukaza wumva ca kinyama kiriko ngataye kikagutunatuna nk'iminota ingahe rero biramutse bishitse muri ubwo buryo uraheza ugatambuka buhoro buhoro ugenda urahakora kugira wa mutsi urekure bishitse rero bikaguma biba ntiwitura umuganga abisuzume bikenewe agutume ibipimo canke akwandikira imiti
turashimiye eric na prote hamwe n'abandi banywanyi batwandikiye tudashoboye kwishura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere w'uno munsi uvuga uti amavuta y'umugabo nayamuraye ko bikubwiye iki burya urazi u- ukarara utariye shaka ucubwira uti ko naraye nsivye ntari ati mbwa ntagejo ngo reka nje ndabishirako wa urya inusu y'isahani ntuzorya isahani abakera bari bakomeye bikubwiye iki
amavuta y'umugabo igituma bawuciye gutya ni ukubera yuko utw'umugabo n'utwarari ntiworara ubusa ngo ejo nzorye ushima hirya uraye ufunguye bikubwiye iki
ni ukuvuga yuko hariho umuntu ashobora kubwira ati ibi bintu jewe nzobiguha ejo nawe urashobora kumubwira ati hari igihe ejo atariho nzoba ndi cyangwa ati ntazoba nkiriho impandare ndabiriye
ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe mu burundi nshimiye alain ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo itanu na rimwe mirongo itandatu na rimwe canke kuri mirongo irindwi n'icenda mirongo icenda mirongo itatu n'indwi mirongo icenda canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliane inamahoro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi eka n'inyifato ibereye mu matora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza ntorere kazoza
Anyola, my junta di fe Africa, kakelonu aguamo tinga. The one and only, the man of the people. Go play records. Umaga wa ido mana tinga wan mana ka kendo okwa belon tayaki beniti yere to tinga bendo wacho wariure pamoja na tuangamize ukimu bolololololo wa idho mana tinga wan mana ka kendo okwa belon ufisadi dongu neno to agwambo bendo dagi wariure pamoja na tupinge ufisadi bolololololo wa idho mana tinga wan mana ka kendo okwa belon kabila beniti yere tagwambo bende wacho wariure pamoja na tupinge ukabila Rastaman, Babylon, all of them. But me just sing aloud to the entire universe. Rastaman, Babylon, all of them. Rastaman, Babylon, all of them. Raila Molo Tinga, now you stand up the best of all the rest. Now you're still the best. Raila Molo Tinga, now you stand up the best of all the rest. Now you're still the best. Watu waga kinyi tuon ratego kiti oneno ni jopiny okodongana ng'agwata tuzidi kupenda na kuishi bila matata life is short situation so hot punda kapunda kidunde bila upande obongo nyakalaga rese mondo kon pain ung'eyo tij tinga okonego nyis piny principality and reality ah, wuod odingo chung'e kati ywa manake nibe mic niweze nikacrash awasei na marhymes arap kigo luwo karatego kaka fidel nikecha wero moi maratego ena bwango